Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin haayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata fulbaana afur bara 2018 akka lakkoofsatti dhiifamaa jimaata fulbaana torba bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo qaammee lama bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati mataan oduu UNHCR lammiiwwan Itiyoophiyaa qe'ee ofiirraa buqqaaniif gargaarsi akka barbaachisu beeksise.
Injiinarri hidhaala gabbayaa guddichaa Injiinar Simanyoo Baqqalee of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisee jira. Oduudhaa booda gabaasaa qabna kanarratti ministeerri ajaalaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo Jabuutiif Eertiraan wal dhibdee waggoota kudhaniif gidduu isaanii ture furachuudhaan waliigaluun isaanii injifannoo dippiloomaasii guddaadha jedhanii jiru. Finfinneetti bilbillee dubbisnee jirra. Qophii keenya maayii irratti dhiyeessina. Barattoota yuunivarsiitii gidduu kana hidhaadhaa hiikamanis akka akkasuma dubbisnee jirra maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeettaa deebinu.
jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa kanneen dhiyeenya qe'ee ofiirraa deebi'an dabalatee uummata itiyoophiyaa kibba gama dhiyaarraa qe'ee ofiirraa buqqaan kanneen miliyoona tokko ta'aniif deeggarsitti dabalaa akka kennamu gaafateera. erga baatii eebila waggaa kanaa qabee walitti bu'iinsa hawaasaalee daangaa uummattoota gama kibbaaf naannoo oromiyaa gidduutti ka'ee as siiviilonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman hookarri dhiyeenya hongeef muddama hanqina qabeenyaan jiru taansuudhaan mudate siiviilonni manneen utuu gubatanii ollaan ollaarratti utuu ka'uuf huccuu uffatanii jiraniin qofaa baqachuu arguu isaanii dubbataniiru UNHCR erga mootummaan Itiyoophiyaa namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif qe'eetti deebi'aniifis gargaarsa hatattamaa gaafatee booda deebii kennee jira gareen deebii yeroo hatattamaa lama geediyoof naannoo gujii dhiyaatti bobbaafamullee jaarmichi beeksiseera. manni murtii waraanaa sudaan kibbaa loltoota kudhan kanneen hojjettoota gargaarsa biyyootii alaa humnaan gudeedaniif gaazixeessaa naannoo tokko hoteela teeriyaan jedhamu keessatti waggoota lama dura ajjeesanii himataman hidhaadhaan adabee jira. manni murtichaa mootummaan haleellaa adoolessa kudha tokko bara kuma lamaaf kudha jaha kanneen miidhaan irra ga'eef hirphaa akka baasullee gaafatee jira humnoonni mootummaa guyyoota sadiif loltoota ittaanaa pirezidaantii duraanii riyaak maachaar waliin wal waraanaa turan kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoota hidhatan hoteela tokko haleele hojjettoonni gargaarsaa immoo miilli tokko. maayilii tokkorraa fagaatanii kan argaman yoo ta'u humnoonni tokkummaa mootummoota akka dhaqqabaniif gaafataa turan jedhan humnoonni nagaa eegsisan hin dhaqqabnee fi lammiin keeniyaa leetinaan jeneraal joonsan mogo'aa kimaanii ondeeke koomaandarri gurmuu tokkummaa mootummootaa kan juubaa keessaa sana booda hojiidhaa ari'aman. waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa poolisiin riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo yeroo dheeraaf eegamaa akka ture duulli filannoo biyyattii tuun ga'een hiriira nagaa geggeessame humnaan bittimsuuf yaaluusaa qeeqee jira waajjirri tokkummaa mootummootaa poolisiin lammiiwwan koongoo hiriira dhaabolee hawaasaa siiviliif mormitootaan qindeeffame humnaan bittimsuuf yaaluun kan isa yaaddesse ta'uu beeksisee jira kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. siiriyaan har'a marii ijoo dippiloomaasummaaf qiyyaafata taatee jirti mariin kunis dhiiga dhangala'uu konyaa idilib bakka riphxee loltootaan to'atamee jiru ittisuuf jecha pireezidaantii raashaa turkii fi iraan teeraan keessatti marii geggeessanii jiran raashaa fi iraan michoota siiriyaa yoo ta'an waraana ishee ni deggeru kan idilib waliin wal daangessu turkiin immoo riphxee loltoota deggerti yoo humnootiin siiriyaa haleellaa itti fufan rakkoon baqattummaa jiraachuu mala jechuun turkiin yaaddoo qabdu ibsiteetti gama biraan immoo golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa niiyork keessatti walga'ee hatattamaa geggeessuuf jira miseensonni gola nagaa eegumsaa awurooppaa saddeet waliin ta'uun kaleessa ibsa baasaniin haleellaan waraanaa idilib akkaan isaan yaaddessuusaa balaan namoomaa hamaan siiviilotarra ga'uu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru waraanni guutummaa idilii birratti geggeessamu ijoollee miliyoona tokko naannoo sana keessa jiran dabalate siiviilota miliyoona sadiif balaaf saaxilu malaa jedha ibsisuun biyyoonni saddeettan turkii raashaaf iraan idilib keessaa lola akka dhaabaniif siiviilotaaf eeggannoo gochuuf dursa akka kennanillee gaafataniiru. gaazexaan new york times akkaataan bulchiinsa pirezidaant tiraamp waan gatiin qabaannedha jechuudhaan nama maqaan hin tuqamne dha'uun kan gabaase aangawoonni olaanaan bulchiinsa tokko bulchiinsichaa ana miti jechuudhaan haalanii jiran ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maayik poompeyoo kun hojii amaatariitii ittiin jedhan daayirektarri dhaabbatti kanagaa daankootis gama isaaniin ibsa baasaniin barreeffamni new york times irratti ba'e anaan yookaan ittaanaa koo kan ilaallatu miti kijibaa jedhan ministiriin ittisaa james maatis tokkummaa mootummootaatti ambaasaadartiin yuunaayitid isteetsi niik heelii ministeerri dhimma maallaqaa stiiv minuuchiin ministiriin naga eegumsaa biyyaa kiristiyeen neelsaniif ministeeronni kanneen biroonis akkasuma haalanii jiran niwuyoork taayims barruu sana kan maxxanse aangawaa olaanaa bulchiinsa tiraamp maqaan isaanii ifa baanaan balaaf akka saaxilaman dubbatan tokkoon jedhee jira. abbootiin alangaa yuunaayitid isteetsi lammii kooriyaa kaabaa tokko yakka ragaa koompiyuutara keessaa galmee hatuutiin himatanii jiran abbootiin alangaa kun akka jedhanitti paark jiin hiyook namni jedhamu bara 2014 kaampaanii soonii piikchars jedhuuf hojjetaa ture oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. hoogganaan hidhaala gabbayaa guddichaa injiinar Simmenyoo Baqqalee harka ofiitiin of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa har'a beeksisee jira. Injiinar Simmenyoon of ajjeesuudhaaf kan sababaa ta'e kan kontiraataa hojii hidhaala gabbayaa fudhate dhaabbanni Metek osoo hojiin hin raawwatamin maallaqa hedduu fudhachuu fi piroojektichi lafarra harkifamuu walqabate gaabbiif dhiphuu guddaan irratti tuumamaa turuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinneerraa gabaase.
Ibsa har'a poolisiin federaalaa miidiyaalee biyya keessaa waameetiniin taasiseef injiinar Simmenyoo Baqqalee hoogganaan ol aanaa hidha laga Abbayyaa harka ofiitiin ofiin of ajjeesan kan jedhu kan namoonni baay'een amanuu dadhabanidha. Garuu ragaaleen gama poolisiitii dhihaatan injiinar Simmenyoon akkamiin akka of ajjeesan qorannaalee hanga ammaa taasisaniin tokko lamaan lafa kaa'aniitiin jiru. Isa kanaan wal qabatee injiinar Simmenyoon gama lubbuu ofii ajjeesutti osoo hin deemin dura guyyaa san ganamarraa kaasee adeemsota tartiiba inni keessa turellee tokko lamaan lafa kaayan. Injiinar Simmenyoon gaafa du'anii argaman san ganama sa'aa tokkoo fi daqiiqaa afurtamii shanitti waajjira isaanii turuu kan himame yoo ta'u gama sa'aatii lamaatitti konkolaataa kaafatanii gama bulchiinsa magaalaa imaluu isaaniitu himame. Yeroodhuma kana waajjiratti gadi deebi'anii konkolaachistoota isaanii keessaa konkolaachisaa tokko waamanii poostaa saamsame tokkotti kennuudhaan nama itti kennitu aanatu sitti hima jedhaniitiin qabsiisuu isaaniitu dubbatama. Poostaan lammaffaa itti aanee nama hojjetaa kunuunsa biqiltuu waamaniitiin poostaa kana gama waajjira dhimmoota koominikeeshinii federaalaa geessuudhaan nama itti kennitu sitti hima jechuudhaan ittaansee sa'a lamaa fi daqiiqaa digdamii tokkotti. Barreessituu waajjira isaanii itti bilbiluudhaan gama waajjiraa akka dhuftu erga gaafataniin booda poostaa gama biraa isiittillee kennan. Yeroo naannawa sa'aatii lamaa fi daqiiqaa digdamii tokkoo kanatti hojjetaan kunuunsa biqiltuu gama waajjira dhimmoota koominikeeshinii deemellee eenyutti kennaaf bilbileetiniin yoo yaalii isaan irratti taasisu bilbilli isaanii hin deebisu. Kana booda injiinar Simmenyoo Baqqalee du'aniitiin konkolaataa keessatti argamuun kan dubbatamu eegale. Haala du'aatiin wal qabatee gaazexeessitoonni hedduu. Bakka biraatti ajjeefamee dhufuu malaa fi maloota gama biraatiin gaafataa kan jiraniin wal qabatee injiinar Simmenyoon achumatti of ajjeesuu isaaniitiif ragaalee haala sadarkaa kanaatiin nama hin shakkisiifnetu jiraadhaan dubbatu. Jeneraal Komishinar Komishinii Poolisii Zeyinuu Jamaal.
ምንም አይነት የሚያጠራጥር ነገር አወዳደቁ ላይ የምታነሱት ነገር ካለ ግልጽ አድርጉት ግን ወንምቲ nama shakkisiisu tokko illee hin jiru yoo inni qulqulleeffamu jiraate nu gaafadhaa harka mirgaatiin ofitti dhukaase shugguxiinsa illee Gama harka mirgaatiin argamte. Erga ofitti dhukaasee irsaasiin gama bitaatti baateetiin hin jirti. Of ajjeesuu isaatiin wal qabatee wannumti nama shakkisiisu tokkollee hin jiru jedhu. Ibsa kallattiidhaan televezyiyoonni Itoophiyaa dabarse kana keessatti wantoota gama hedduu gaazexeessitootarraa gaafiin dhihaatee gareen ibsa kana kenne deebii irratti laateetiin jira. Injinar Simanyoon konkolaataa isaanii keessatti ofiin of ajjeesuu isaaniitiin wantoonni gama biraa konkolaataan yoo keessaan ta'e malee alaan osoo motorri hin dhaamin kan hin cufamne akkasumatti ammoo meeshaa waraanaa shuguxii isaan ittiin of ajjeesan kan maqaa isaaniitiin galmaahee jiru rasaasni shuguxiisan keessaa ba'ellee kanuma isaanii akka ta'e ragaalee galmeetiin adda baafamee qulqulleeffamuu isaaniillee ibsameetiin jira. Du'anii argamuu isaanii dura daqiiqaa muraasaa ilma isaaniitti bilbilaniitiin jabaadhuutii qophaadhu jedhanii akka. Ergaa dhaamsa du'aatti illee dhaamsi isaan dhaaman wantoota ofii of ajjeesuudhaaf qophii taasisaa turuu isaanii dubbatamu. Gama biraallee namoonni dhihoo isaan argaa turan harka argufaa ofitti aaraa wantoota gama garaagaraatu illee irraa mul'ata jedhan. Kana gaafiin sababni injinar Simmanyoon ittiin of ajjeesuu danda'an maali jechuudhaan kaasuudha eegalame. Sababni ittiin isaan of ajjeesuu eegalan rakkoolee hidha haaromsa laga abbayyaatiin walqabateetiniin akkaan harkifataa dhufuu. Baasileen rakkoon guddaan uummata irratti gahaatiniin dhufuu inni kun gaabbii guddaa injinar Simmanyoo irratti uumee ibsa kanallee kennuudhaaf qalbii keessaa akka qabantu dubbatamaa turedhaan kaasu Komishinar Zeenuu Jamaal.
ከሜቴክ ጋር ተያይዞ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራውን በተመለከተ ያለው የአፈጻጸም Meeteekiin wal qabatee hojiin elektiroomakaanikaal hedduu harkifachuun isaa baay'ee yaaddeessee ture. Mallaqni kaffalame ammoo baay'ee hedduu ta'uusaa. Kunis kan kaffalame mirkaneessummaa isaaniitiin ala akka hin turre waan ta'eef hojiin kun akkaan gadi bu'ee mallaqni fudhatame ammoo baay'ee ta'uun gama biraatiin saaliiniin mallaqa baay'ee gaafateetiniin hin kaffalaminif hafuun saaliiniinis kaffaltii yuuroo miiliyoona shantamaa olii kan gaafate sababa meeteek harkifachuutiin kan wal qabate ta'uun kuni kun walitti ida'amee injinaricha irratti dhiphuu cinqaa guddaa uumeetiniin ture bu'aan qorannoo kennaallee. Kana nutti agarsiisa jedhu. Ibsi kun hanga ammaayyuu akkaan turuu dafee ibsamuu dhabuu isaatiin wal qabateetiniin gaaffii bal'aatu gaazexeessitoota irraa garee ibsa kana kenneef dhiyaate. Dhimmoota kanaan wal qabatee osoo hin qulqullaa'inii fi sirriitti irratti hin hojjetamin hawaasaaf dafanii ibsuun eegasii gaaga'ama qaba waan ta'eef kanaaf sirriitti dhimmicha bilcheessuudhaaf illee turamuu isaati. Komishinar Zeenuu Jamaal kan isaan gaazexeessitootaaf ibsan ibsa kallattii televiziyoonaatiin televiziyoonni Itoophiyaa dabarsaatiin ture kanarratti qabxiilee gama biraa kaasaniin sababoota injinar Simanyoon ittiin of ajjeesuu danda'an qabxiilee xiinxalamaa jiraniin wal qabatee gareen ammallee hundaa'ee caalmattiyyuu kan qorannaa taasisaatiin jirullee ta'uudha ibsichaan kan dubbatame gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal adaamaa.
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii keenyatti nutti ceenaa. oromoota mana hidhaa turan keessaa kaleessaa fi dheengadda namoonni kudhan gadhiifamuu kaleessa gabaasne turre kanneen keessaa yuunivarsiitii madda walaabuu irraa qabamanii hidhaa turan kaan kaa yuunivarsiitii aromayaa irraa waggoota afuriif walakkaa dura qabame agamma hiikamuutti hidhaa ture barataa nimoonaa urgeessaa sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama kan isaa xumurreetu gara barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu irraa hidhamaniitti dabarra. Gaaffii jaallanneen nimoonaaf dhiyeessiteen eegalla.
Qaama kee irra miidhamni ga'ee jira.
Qaama koo irra reebichaan amma dhukkubsataa qaleetanii dammarii roba nyaataa fi waan garaa garaatiin garaa isaan illee dhukkubsateera.
Umriin kee meeqa amma nimoona?
Waggaa soddoma.
Nyaata fa'aa mana dukkanaa keessa gaafa jirtan achuma fa'aatti isinitti kennu?
Abbaaduma isaanii ajajamaa fi nama. Waan isaan barbaadan gochuu danda'utu nyaata sannuu fiduu danda'a.
Maatii biraas ni dhufa ture?
Maatiinis yeroo tokko tokko darbee nu gaafata. Maatiin obbo Bakkalee fa'aas gaafa wajjin hin jirru isaan hundiyyuu nyaata mana sanii saamtuu danda'a. Rakkoon hin turre gama saniin gaafa.
Gaafa mana dukkanaa keessa turtanii gadi baatanii naman argitu?
Eegaa soddomaaf nu eeyyamamee maatii keenya arguu dandeenya.
Kaleessa kan baatan si wajjin nama meeqa?
Anaa fi qajeelaa galaanaan.
Mana hidhaas akkam turtan dhuma yeroo gadhiifamtan?
Mana hidhaa qaallittii turre.
Ijoollee galmee tokkorra jirtan hundi keessan baatan jechuu.
Ana qofaan agar namni galmee kiyyaan gara duubatti hafe qajeelaan immoo himata biraa kan magaalaa hambootti namarratti harkaan si fudhattee hidhamee hidhamee waggaa kudha saditti murtaa'e inni abaarii urgeessaa daammanaa fa'aa nu bira ture inni isaan irraa adda ba'ee zoonii lama ta'e ani zoonii laman ture gaafatanii abdataa olaansaa namni jedhama. Qoricha maakalawitti waraananii harki miilli isaa gurraacha'ee qaamni isaa guutuun gurraacha'ee mana sirreessaa qilincootitti du'e.
Qoricha waraanuu isaanii maalitti beektu?
Na waraananiiru humnaan na waraananii dhukkubsatteessa jedhanii jedhee nutti maseera. Suni kuma lamaa fi saddeet.
Amma yeroo mana hidhaa qaallitti keessaa baatu ijoolleen Oromoo achitti hafan jiru?
Ijoolleen Oromoo achitti hafan hin jirani. Namoonni Oromoo bara mootummaa dargii yakka goolii diimatiin himataman jaarsoleen jechuudha. Nama gurguddoo nama waggaa saddeettamaa kan akka Qalbeessaa Nagoo, kan akka Nagaasoo Jufaar, kan akka Takkaa Bulunaa, kan akka Galaan Dabalee faa namni jedhaman amma Nagaasoo Jufaar waggaa digdamii sadaffaa isaa hidhamaa jira. Namoonni biraas isaanuma wajjin waggaa kudha jaha waggaa kudha torbaa namoonni kun yoo yakka goolii diimatiin himatamu ta'e namoonni gaafa san hawzeen xayyaaraan reeban jedhamanii isaan biraa hiikamaniiru turanii waggaa shanii jaha ta'eera erga isaan biraa hiikaman. Manguddoon Oromootaa namoonni danda'anii uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye danda'anii nyaata isaanii fudhachuu hin dandeenye mana hidhaa san keessa dararrii guddaa keessa jiru manguddoonni kun namni baay'een qaallitti keessatti du'eera lakkoofsi isaanii haga hin beekamnetti jechuudha yeroowwan garaagaraatti. tasfaawwan camadaa fa'aarraa illee gaaddisaa hirbataa namni reeffi isaa maatiidhaaf illee hin kennamin jira achitti awwaallamee ijoolleen bara baay'ee dhamanii turan dhugaa nutti himan baay'ee wanti ajaa'ibu lafeetu ba'a mana san jalaa dhugaan ijoollee oromoo dhokatee akka nafne waan kana duuka buutanii dhugaa san akka baasanii.
mana hidhaa keessa waggaa afuriif wayi tureera jette amma haala kanaan ba'uu kee maaltu sitti dhaga'ama.
Uummanni Oromoo waan kana dhiibee biyya isaa bilisoomsuudhaaf dhiiga dhangalaasee lafee cabsee ijoollee isaa bakkeewwan garaagaraatti darara garaagaraa jala jiran kana gadhiisisuutti eenyutti iyyuu osoo hin taane uummata koo uummata irraa dhaladhe uummata oromootiif baay'een galateeffadha.
Kanneen kaleessa gadhiifaman barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu saddeet keessaa tokkummaa mul'isaa alamuu haasofsiiseen jira.
kanan barachaa ture madda walaabuu yuunivarsiitii siviil injinaringii waggaa afuraffaan ture kuma lamaaf saddeet eebbifamuudhaaf waggaa lamatu naafa ture akka tasaa xumurree faayinaalii qoramuudhaaf anaa jedhudha kan jedhamu.
Yeroo sana maaliif siin qabani tokkummaa?
Sochii maaster pilaanii yuunivarsiitii madda walaabuu irratti mormii eegsifneerra. Sana booddee reebicha poolisoonni nurratti raawwatanii namni tokko lubbuun isaa gahaa ture. Saamsoon Katamaa jedhama. Yuunivarsiitiin madda walaabuu moora keessa illee ciisboombii kan jedhamu dhukaasanii doormii tokko gubanii turanii isintu nama kasajjeese isintu moora kanas gube isintus immoo sochiin kun akka ga'u kan taasise sinidhamiin jedhanii ji'a arfaffaa gaafa soddomaa fi kuma lamaaf saddeeti namoota jaatama kan ta'anidha gaaf sana kan qabamne sana booddee ji'a tokko achitti darara hedduu nurraan ga'anii reebamuun keenya bakkuma waraanni buufatee jiru sanadha buufata waraanaa magaalaa gubbaa keessa jira yoo sanaa kana booddeedha nama kudha tokko keessaa filanii too gara finfinneetti nu fidanii maakalaawii iddoo jedhanitti ji'a sadi guutuudhaaf darara hedduu kan nurraa ga'aatee turan jechuudha.
Dararaa yeroo jettu maal faas hin godhu?
Halkan halkan nu waamuudhaan nu fannisuun toorshii harka keenya duubatti hidhanii qeensa miila keenya nurraa hidhanii isintu nama kana ajjeese isintu achi keessatti manni akka gubatu illee kan taasise isinidha. Kanaafuu waan kana gocha keessanii amanan hin jedhanii lakkini dhimma gocha keenya miti sochii maaster pilaanii mormii irraa jennee sagalee keenya yoo dhageessifachaa jirrutti waa'ee mucaa du'aa sanaatiin nurra kaa'uudhaaf jechaadha dararaan kun hundi isaa akka nurra ga'u kan taasisan jechuudha.
Egaa amma midhamtanii isin namoonni kudha tokkoon sun.
Nuti sana booddee gara mana hidhaa qilintoo kan jedhamutti nu geessanii lamaa fi saddeet ji'a saddeettaffaa gaafa guyyaa torba mana hidhaa qilintoo kan jedhamu erga achi geenyes illee haga kuma lamaaf saddeet ji'a kudha lammaffaatti haala sukkanneessa dhumaan dabarsaatee turre afaan oromoo dubbatti dhabamaa turre mana murtii beellamaan nu deddeebisaa tura murtii tokko malee nu teessisaa turanii akka tasaa inni hidhaa qilintoo gubannaan miseensota nama kudha tokko ta'anii birrummaa keessaa namoota afur nuun amma oromummaa keenya qofaaf dhibba diinummaa jiran nurraa qaban qofaaf isintu gube jedhanii showaa roomif kan jedhamutti nu fe'anii guyyaa dhibba tokkoof kaateenadhaan harka keenya walitti hidhamnee fannifamnee qeensa nurraa baasanii lammaffaa namoota eenyummaa isaanii hin beekne qoratamni miidhaan garaagaraa nurra ga'aatu ture.
Eenyu fa'i arfan keessan ga'a?
Arfan keenya ana tokkummaa mul'isaa fi Daadaa Biraanuu, Naa'ul Shaamirroo, Kassaayee Baqqalaa.
Warri hafe torbanoo.
Torban isaan immoo gara Zuwaayee geessanii isaanillee miidhamaati turan. Isaan gara Qilinxoo tokko illee jiran kana booddee miti warroonni mana gubaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa dhibba tokkoo fi isaa oliif harka keenya kaasee nadha miidhamne osoo maatiin argiinus amma kana kan rakkattaate turre. Gara qilincootti deebinee ji'a torba guutuudhaaf osoo manaa gadi hin ba'iin mana bu'aa himatamne namoota dhibba tokkoo fi shantamii sagal namoonni kun hundi isaanii kutaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhamnee taa'atii turre. Kana booda kophaatti nu bararuudhaaf ammallee haala mijeeffachuu mana kophaatti nu ijaaranii bara kuma lamaa fi kudhan bara jalqabaatti iddoo kanatti illee ammallee garaa rodoon urraantiitiin bara kuma lamaa fi kudhaniitti illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuuti addatti baafamtanii kudha tokkoon baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuudha.
ee mana hidhaa tokko keessa turree kan keessa namoota sadi bilisa yaasanii namoota saddeet afnee galata uummata oromootiif galchuun barbaada yaalii jedhamaatii hedduu booddedha guyyaa kaleessaa akka uummata oromoo dachee oromoo fi oromiyaa irratti akka baanu kan nu taasise uummata oromooti. Ilmaan oromoo ammallee salaala irraa qabaman shaashuu ambassaa addisuu fayyee gojaa girma tokkichi dastaa mangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii isaan kun ammallee iddoo rakkinaa ija lamaan boo'ataa turre iddoo sanatti dheessaan hafaniitu kan jiranii.
Mana hidhaas akkam keessa jechuun.
Mana hidhaa qilincoo kan jedhamu zoonii tokko. Nuti iddoo sanaa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaaf tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 51 as waashingtan diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 51 dhaggeeffatoota keenya qophittaa nutti ceena. ka dhageenyeef dubbisnerraa. jabuutiif eertiraan dhimmoota irratti wal dhabanii waggoota kudhaniif hariiroon gidduu isaanii hammaatee karaa nagaatiin mari'atanii furachuudhaan waliigaluun isaanii itiyoophiyaaf qofatu hin taane biyyoota afrikaa bahaatiif sanarra dabreeyyuu addunyaadhaaf injifannoo dippiloomaasiitii jechuudhaan ministiriin ajaa alaa itiyoophiyaa dooktar warqinee gabayyuu dubbatanii jiru soraatu finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiise kuno.
Ajjala bakka mooltan Itoophiyaan dhiba Eertiraa waliin qabdu falattee jennaan kan ollooti isiillee dabarti bulchoota Sumaalee fi Jibuutiillee dabalatteetiin rakkoo nagaa isaanii irra falachuu jira. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimedillee tanaaf jechuu imaltuu danda'u jira. Itoophiyaan waan Jibuutiif Eertiraan gan kudhanii ol irratti irratti wal dhabanii irratti dubbachuun fala guddaa argannee jechuun dubbachuu jiran. Dr. Warqinee Gabayyoo guddoo galateeffannaa otoo tan jennu Dr. Warqinee waltajjii irra isaa jiru irra dubbisee sun irraa hiiqena dubbisuu jira. Dr. Guddoo si galateeffadhaa wanni haga guddaan Afrikaa gama bahaa rakkisuu jira maan?
Fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eritiriyaan waggaa digdamii caala nagaa keessas hin turani waraana keessas hin turre rakkoo cimaa keessatti rakkoon kun Itoophiyaa fi Ertiraa qofa otoo hin taane rakkoo Jibuutii fi Ertiraa wajjinis ka jiru haga ammaa waggaa kudhaniin caala biyyoonni kunis waliin dubbisanii dippiloomaasii isaanii kutanii isaanis no peace no war rakkoo akkasii keessatti turani. Kana qofa otoo hin taane Sudaan wajjinis karaa adda addaatiin rakkoon ni mul'ata Erchaa wajjin. Kana rakkoo kana hiikuuf dursidee rakkoo Itoophiyaa fi Erchaa gidduutti ka jiru Piraayim Ministeer Abiyyi jannoo furateen rakkoon kun akka hiikamu inisheetivii fudhateen rakkoon kun hiikamee jira. Rakkoon kun yeroo hiikamu Itoophiyaa fi Ertiraan qofa nagaa ta'uu isaanii gaanfa Afrikaa fi nagaa fida jennee hin amannu kanaaf doktar abiy ammas pirezidentii isaayyaas gaddaa yeroo deemu achitti haala kana hubachiisanii pirezidentii isaayyaasis kanarratti yaada doktar abiy fudhatanii akkaataa kanaan jibuutii wajjin rakkoo jirus akka hiikamu walii galanii ergaa nama sadii ministiroonni sadii yookaan anaa kan geggeeffamu foreign ministiriin eritiriyaa Somaaliyaa taanee Jibuutitti deemnee jirra jechuudha. Pireezidenti Ismaa'ilis yaada hooggantoonni dhiyeessan gammachuudhaan fudhatanii amma achi rakkoo jiru walitti dhiyaatanii taa'anii hiikuuf walii galanii jiranii kun rakkoo gaanfa Afrikaa irratti jiru tokko politikal rakkoo nageenyaa rakkoo dippiloomaasii kana hiikeera jechuudha kun waan guddaadha. Achiin booda akka dhufu garuu dhimma karaa adda addaatiin naashinaal intaresti isaanii irratti biyyi tokko biyya kaan irratti waan kaasu waan qabu fakkeenyaaf waa'ee daangaa waa'ee hidhamtootaaf waan akkasii waan kaasaniif san taa'anii akka hiikanii walii galanii jiranii kun injifannoo guddaadha gaanfa Afrikaaf nageenya gaanfa Afrikaa irratti buusuuf. waan guddaadha isa qofatu hin taane saawus sudaanis akkaatuma kanaan araarri akka gaarii deemaa jira torbaan dhufu keessatti asumatti finfinnee keessatti walgahii qonnaa walgahii saawus sudaanii namoota yookaan warra qaama siyaasaa achi jiru mootummaa wajjin mallatteessanii biyyi sun nageenya akka bu'u wanti godhamu oladiinnis milkaa'ee jira akka waliigalatti gaanfa afrikaa keessatti rakkoon armaan dura ture gaanfi afrikaa rakkoodhaan beekama biyyoonnis waliin galanii rakkoo kana hiikuuf waan guddatu ta'e torbaan kana keessatti ja'a kana keessatti waan baay'eetu ta'aa jira kanaaf kun ummata gaanfa afrikaa keessatti jiraatus ummata addunyaafis waan guddaadha jechuudha.
Tokko lamsadii jenna wanni laaf kennu jira fakkeenyaaf wanti irraa walii mallatteessan ardha jalqabne kan goon kan goon gamni gaatiin gamdi dinagdeetiin yookaan ammoo gara waliin jireennaatiin kan goon wanni jedhanii walii mallatteessan jenna wanni laaf kennu jira dooktar.
Amma maali kun noormaalaayizeshiniidha. Noormaalaayizeshiniin amma wanti walii galle maali? walitti dhiyaatanii dubbachuudha achiin booda gara ispeesifikitti yeroo deemnu maal maal irratti godha maal maal rakkoo hiikna fuuldura maal hojjenna karaa dinagdeetiin karaa dippiloomaasiitiin karaa ummata ummata naannoo kana walitti fiduudhaan kaalchiraalii yookaan karaa adda addaa kan kun diteelii boodatti ilaalamaa jechuudha. Wanti guddaa amma walitti dhiyaachuudha rakkoon ka ta'ee ture walitti dhiyaachuu dhabuudha wal mufatanii jiraachuudha kana cabsuudhaaf wanti kun. inishiyeetivii Itoophiyaadhaan inishiyeetivii liidarii Itoophiyaadhaan Dooktar Abiyyiidhaan cabee jira jechuudha kun. Kun dippiloomaasii Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis waan guddaadha jechuudha. Kaburaa diteelii boodatti ilaalama jechuudha.
Itoophiyaan maal arguu feeti? Yoo karoora kan baaftu maal arguu feeti? Gam dinagdeeti maal arguu feeti naannoo tan keessatti?
Itoophiyaan akka akka akka biyyatti gaanfa Afrikaa nagaa yoo ta'e Itoophiyaan biyya guddaadha. Uummata miiliyoona dhibba tokko ol biyya qabdu. ga'een ishees salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeedhaanis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caalaa garuu nageenyaadhaan uummanni Itoophiyaas haa ta'u uummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaanfa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufaa. karaa adda addaatiin attrakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naashinaal risoorsii qabdi. Turizim iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamti jennee hin amannaa kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kaaneen ammoo namni Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gamaa dhiyoo kan gaaman dhame Oromooleen taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira wal dhabdaangaa kanaan waan sun farraa wal dubbatanii amma namni gar lafitti baqate deebi'uufaa qabeenyi isaanii karra saamame deebisuufa tan rafaa wal dubbatanii.
Kaqaabatti yoo ta'e yeroo basaniin achitti deemee ture uummanni keenya naannoo sana irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirraa ari'amu yeroo masan gara Jibuutiitti an ofii kiyya deemee pirezidaantii Ismaa'eel wajjin dubbannee ture achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama kuma ja'a kuma torba ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. isaan deebisnee dhaabuu irratti achittis qabeenyi isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jirra jechuudha. Embaasii keenyas achi jirus dippiloomaatonni keenya kana laakkaa'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jirra. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajjin walitti qabsiisnee yeroo ilaallu rakkoo sunis ittama jennee yaadna.
Marii marroottaan hojjettanii itti deebina torbaan tokkoon duuba itti deebina waan jettan fadoktan.
Sadarkaa pirezidantii head of state head of governmentidhaan mariin hin geggeessimaa Eertiraas gara Igaaditti hin deebiti. Achiin booda dippiloomaasiin keenya noormalaayiz ta'aa jechuudha. Sadarkaa liidarshiippii yookaan pirezidantii lachuu Eertiraaf Jibuutii wal ga'anii haala jiru irratti mari'atan booda gara itti gallaa jechuudha.
Dooktar Warqinee Gabayyoo ministeera jaalala Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dooktar Warqinee guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Fayyaa ta'e ulfaadhu sora.
Qophiin teentaarra tanuma ansora alaa keessa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kanarraa kanumaan xumuramaa wixata walitti deebina gama keenyaan sagantaaleen keenya torbanii kanneen dhuma torbanii dhiyaatanis ni jiru nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatutti.